muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda banywanyi inshuti zacu muraho murakomeye ni thomas kamirindi ubasuhuza radiyo ijwi ry'amerika iravugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi turi ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ariko rero turi no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo kuri yutube na facebook ni kuri voa radiyo yacu naho rero nimujyeho hanyuma mukurikire iki kiganiro cyanyu murisanga uko turimo tukibagezaho
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara y'umuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nibyo koko murisanga kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika none rero wakwimakaza gute umuco n'ubuvandimwe n'amahoro mu rubyiruko mu kinyejana cya makumyabiri na rimwe nibyo ishyirahamwe ry'urubyiruko rwa mutagatifu karori rwanga AJECL association de, de jeunes de saint charles rwanga ryahagurukiye rishyiraho gahunda yitwa gwiza amahoro ni inyigisho ishyirahamwe riha urubyiruko rwo mu mashuri yisumbuye na kaminuza mu rwanda izi nyigisho zigamije kubaka mu babyiruka ubushobozi bw'imitekerereze isesengura ituma badashorwa mu bikorwa byonona ubuvandimwe bw'abatuye isi iyo rero barangije izi nyigisho bakora amasezerano y'uko bazabishyira mu bikorwa nibyo tuganiraho na padiri yakaremye theogene wo muri arikidiyoseze ya kigali niwe washinze kandi ayobora AJECL ishyirahamwe rero ry'urubyiruko rwa mutagatifu karori rwanga ntabatindiye mbazanire umushyitsi murakoze cyane nk'uko bivuze ni padiri theogene yakaremye nkaba nashinze umuryango rero wa jeseri muri bibiri na kane inyigisho twateguriye urubyiruko harimo ibintu by'ingenzi birimo ni inyigisho zifasha umuntu kwisobanukirwa akamenya ko ari umwana w'imana akamenya mugenzi we nawe ko ari umwana w'imana hanyuma bakumva ko ari abavandimwe none izo zikabafasha kubaka ubuvandimwe tugendeye ku mateka igihugu cyacu kiba cyarabayemo aha ubwo buvandimwe bwagiye bubangamirwa cyane n'inzangano n'inzika kubera ibikomere bitandukanye hanyuma tukabigisha rero amahoro icyo ari cyo tukabigisha umuco w'amahoro icyo ari cyo inkingi z'umuco w'amahoro noneho tukabigisha n'uko umuntu yaharanira kuyagwiza muri we kugira ngo ajye abasha no kuyagaba aho ari hose ndetse no mu bibazo noneho bifatika by'amakimbirane tukabereka ko bakwiye kuyakemura mu buryo budahutaza abandi ahubwo mu buryo ibyo bibazo bivutse babibyaza ibisubizo byubaka ejo hazaza heza kuri bo n'abandi bazabakomokaho bose umuntu ashatse yavuga ko mu magambo make ibyo ngibyo ariko tukaba twarashyizeho umwihariko wo gukora gahunda nyine y'ikinyejana cyose dukora apuroshe yacu cyangwa se inzira yacu ya twaporopoza mbuze uko mbivuga mu kinyarwanda twaporopoza umuryango nyarwanda ni uguha umuryango nyarwanda inzira mwaha
inzira twebwe twaharura natwe tukagira uruhare kuko abantu bashaka gukemura ibibazo byabayeho muri iki gihe cya makumyabiri gishize mu rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari ni benshi
yego buri wese rero afite umu- agira umuganda akagira inzira anyuramo agamije ko yakora u rwanda rwiza none se ubwo rero natwe twashatse gushyiraho akacu yego noneho dukora icyo twise gwiza porogaramu bibiri n'ijana akaba ariyo gahunda yatangirana n'ikinyejana cya makumyabiri na rimwe kuzageza kirangiye bibiri n'ijana ariko isa n'inagenda ikosora imyumvire abantu bagiye bagira yateje amacakubiri twe tukavuga tuti "Turaba- turi abavandimwe uretse ko bamwe bavuka mbere abandi bagakurikiraho abandi bagakurikiraho abandi bagakurikiraho ubwo rero tukaba twe twiyizi nk'imfura z'ikinyejana ubuheta bw'ikinyejana ubuheture na ba bucura nta bindi tu- nta bindi twiyumva muri ayo mazina ubwo niba umwe aba ari mukuru undi ari urungano undi ari Yego.
murumuna wawe biku- bikubaka ubuvandimwe gutyo rero bigakuraho bya bindi byose tuzi bigenda bibiba amacakubiri mu bana b'u rwanda noneho reka mbe mpamagaye abantu babiri bari muri bwiza amahoro club ebyiri zitandukanye ni solange na valentine duhere kuri solange solange we uraho urakomeye Aho neza yego turaho uherereye he Mm, ubundi ibyumba ku ishuri ubu uri ku ishuri Mm, none se ubwo ntabwo nkubujije amasomo
oya eee niga kuri univasite yawe iyo utaba uherereye ibyumba aha ni uku- ukaba rero uri muri gwiza amahoro club ni aho ngaho muri iyo kaminuza wigamo aya ntabwo ari aha ngaha eee muri iyi kaminuza nigamo nari ngize bwiza amahoro yo kuri gs gihinga aho nigaga muri segonderi none wakuyemo iki se mu masomo eh, ya gwiza amahoro icyo nakuye mu masomo ya bwiza amahoro nuko nabashije gusobanukirwa aho ndi icyo mpamara n'aho ngana nasobanukiwe ko ndi munsi y'imana aho naje kugaragaza imana mu rugendo rugana imana tunisobanukirwa ko ndi umwana w'imana kandi na mugenzi wanjye ari umwana w'imana twese turi abavandimwe baguhaye di- ntabwo nabyita diplome ni ni- ni- wararangije baguha ikimenyetso cy'uko wize ayo masomo mbese twavuga seritifika yego narangije bamaze gusitika hanyuma urarahira ukora amasezerano yego wasezeranye ngo iki nasezeranye kuba umwubatsi w'amahoro utsindisha inabi neza Aha.
aho naba ndi hose kandi nkaharanira kuguriza amahoro muri bagenzi banjye
uravuga uti ndabirahiriye yego hanyuma urangije uti amen amen rwose warahiye ryari narahiye bibiri na makumyabiri na rimwe ye solange ndagushimiye cyane rero wigutsinde yego murakoze cyane ye noneho duhamagare na valentine valentine kaname urahura koma muraho mugwize amahoro ye hanyuma tuyakwirakwize n'ahandi hose no mu bandi
turasiza ngo tuyagabe amen nuko reka dusubire mugwize amahoro tuyagwi kandi tuyagabe tuyagabe no mu bandi yego
Yego.
niko wowe wiga muri kaminuza y'u Butare- muri kaminuza y'u rwanda i butare
Ah, nararangije muri kaminuza y'i butare Eh, warangije ryari
narangije umwaka ushize bibiri na makumyabiri na kabiri ni ibiri bibiri na makumyabiri ni ibiri ubu se urakora yego ukora iki Ah, ndi program officer muri prime biodiversity and conservation aha Eh, nkora kuri proje y'abana ariko akenshi hari n'izindi proje nkora nkoramo nk'umu- nk'umuconsultant mu bintu bya- by'urubyiruko ariko kubigisha ibidukikije ndumva ari ibyo hanyuma ukabashyiramo na gwiza amahoro ukayibigisha yego Mhm. muganira gute rero
kubera njyewe nda- ndi urubyiruko kandi akenshi field yanjye umurimo wanjye wa buri munsi mpura n'urubyiruko nk'umuntu rero wahuguwe nkamenya ibyiza cyangwa hakaba hari akandi kantu keza nungutse akenshi nkunda kubiteramo sitori tukabiganiraho nkumva ko eh, icyo babyumvaho akenshi urubyiruko dusanga dufite imbaraga nkeya cyangwa intege nkeya muri mu nyangire murabona urugero abandi ntiba- ntibabe bafite i- ubushobozi buri hejuru bwo gutekereza byimbitse ibyo rero bituma umuntu agi- agi- agira amakimbirane we ubwe cyangwa na bagenzi be ariko iyo umusuhuje tugwiza amahoro akumva ko hari inshingano ze zo kuyagaba nawe ubwe agomba kuyagwiza we ubwe ku giti cye ndetse akanayagwiza no mu bandi numva ari ikintu cyiza urabona nk- nk'urubyiruko umuntu akunda kuvuga ngo peace undi akamusubiza peace ariko bijye birenga slenga amahoro amahoro bavuga ati bwiza amahoro ukavuga ati agabe iyi numva ari ari icyo kintu cyiza nkurikije inyigisho nigishijwe igihe nari ndi muri kaminuza mpagarariye imwe muri club ya bwiza amahoro club numva narize byinshi kandi nshimira na padiri teogene ko yagize uruhare akaba umufatanyabikorwa natwe turi abafatanyabikorwa ntabwo ubu tukiri abagenerwabikorwa ahubwo turi kumufasha Aha.
gusohoza ubutumwa bwe hano ku isi ya- Wa- wa- hari akantu wavuze ngo kwikuramo kwi- umuntu yigira ama- yi- yigira- yigiramo amakimbirane gute muri we U- urugero Mm.
hari iyo umuntu ya- umuti- turi mu bwizamahoro porogaramu hari hari uburyo ba- bavugamo basobanura umuntu ko atari umuntu tubona uyu nguyu ariko ndashaka kwibanda ku kantu bigisha kavuga umuntu like soul spiriti hari igihe rero umuntu yigirana amakimbirane nawe ubwe igihe atumviye umutimanama we urugero ugasanga tufashe nk'urugero nk'abantu bi- b'urubyiruko bijanditse nko muri jenoside yakorewe abatutsi muri mirongo icyenda na kane So, washobora gusanga uganiriye na- nabo bamwe bakubwiraga ko bakoraga ibintu ariko bakumva umutimanama wabo ntubibemeza ariko bakananirwa Ibyo rero- kubyikuramo Eh, ba- bakumva se mbikoreye cyangwa se mbireke ese mbikore noneho hakiyongeraho ako kantu ka munyangire agahita ayoboka munyangire rero nize kandi kantu keza cyane na sharinga yatuvuga ngo Wasangira Kigali n'abandi.
share.
Eh.
reka nanjye mba sharinge ndi muri kigali rubyiruko muduteze amatwi dutsindishe ineza inabi twimike urukundo ni ukuvuga gutsinda inabi dukoresheje ineza ineza Eh, Eh, hari n'akandi kantu Theogene yajyaga duteramo sitori ariko tukumva sini kukumva neza yajyaga atubwira ngo dube ava- ngo dukunde urukundambere dukunde umuntu tutabanje kumenya ava hehe se afite amafaranga angahe se kubera iki akarere se idini isura ibyo ngibyo muri bwiza ibyo ngibyo muri bwiza amahoro umuntu akurikiye inyigisho neza ak- afite urukundo mbere gukunda umuntu kuko ari umuntu waremwe n'imana kuruta uko ukunda umuntu kubera ibindi wabanje mbere yiwe mbere y'uko umukunda Mhm.
Mm.
wowe warahiye ryari njyewe ntabwo na igihe cyo kurahira ntabwo nari ndi mu rwanda nari na- naragiye hanze ntabwo nagize amahirwe yo kurahira none se ubwo ntuzabikora nzabikora Ah, Mm.
iyo ndahiro urayizi ntawe nkubeshye nta- ndayi- ndayizi ariko sindayifata neza aha gusa na- Yego.
na- iyo uza kuba uyizi nari kukubaza akantu ka nyuma kayi- kayisoza none reka nkagusomere uhite ugafata mu mutwe rero ni ukuri urabumfashije kandi ndabashimiye Na- na- na- ni ka paragarafu ka nyuma gusa ni- gahera- gahera mana yanjye Yego.
nizeye urukundo rwawe rutagira umupaka kandi nizeye ko ubwo wampaye imbaraga zo kugutura iki cyifuzo cyanjye uzampa n'imbaraga zo kugishyira mu bikorwa amen hari icyo wavuga aho ngaho
yego ah, ikintu navugaho ah, navuga ko imirimo y'umuntu n'ibitekerezo by'umuntu byose imana itabisohoje cyangwa imitekerereze y'umuntu niyo ifi- imana niyo ya mbere ifite gusohoza kw'intekerezo z'umuntu ndetse n'ibikorwa by'umuntu Mm, nubwo natwe dushyiramo imbaraga ariko umugambi w'imana nemera ko ariwe wakabaye uza mbere kuruta imigambi n'imigirire yacu mm.
yego rero kuba mm, biranshimishije kuba umuntu asoza yerekeza ibyifuzo bye n'ibitekerezo bye mu maboko y'imana niho mbona sustainability y'ibyo bintu kuko ibintu biri mu mana byose yumva bifite sustainability yehe n'abategetsi ba amerika n'abategetsi b'u rwanda nabyo barangije kurahira bagiye gutangira imirimo yabo bongeraho bati imana ibimfashemo imana ibimfashemo pe Eh, nuko yego nujya kurahira se uzantumire nzagutumira rwose pe ahubwo ntabwo ngu- ntabwo nzagutumira eee Nda- ndagutumiye yewe uzambwira itariki rero yego valentine ndagushimiye cyane nanjye ndabashimiye dukomeze tugwize amahoro kandi tuyagabe amen amen yewe ukomeze uhahe uronke yego murakoze namwe muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro cyanyu murisanga umushyitsi ni padiri yakaremye theogene ni umuyobozi w'ishyirahamwe ry'urubyiruko rwa mutagatifu karori rwanga agecl akaba rero ari nawe washinze iri shyirahamwe no muri arikidiyoseze ya kigali bakorera hariya imageragere nuko padiri theogene urahari ndahari rwose ntabwo nigeze mva ku murongo nuko Eh, nakurikiye ye hanyuma rero ubwo ngubwo nujya kurahiza valentine muzambwira itariki hanyuma nanjye nzazi
yego Ye.
makumyabiri n'imwe z'ukwa cyenda uyu mwaka si ku munsi mpuzamahanga w'amahoro harya Eh, niwo munsi duhimbaza yego ubwo anyibukije ko atarahiye nyine numvaga yarabikoze Ubwo nu iyo tariki ntabwo izamucika eh, kandi iyo tariki izaba ikomeye kuko nibwo nzatangaza n'aga n'akantu kameze nk'agatabo nanditse nsobanura iyo porogaramu yanjye yose nibwo nzagatangaza kuri uwo munsi hanyuma se i- ubundi iyi gahunda n'iyo nzira byaje gute byakujemo gute Eh, yewe ibi bintu ni navuga ko ari birebire Mm, urabona twebwe muri mirongo icyenda mirongo icyenda na kane muri ya myaka mbese icumi ya nyuma y'ikinyejana cya makumyabiri mhm.
twari urubyiruko turi abana turi muri sogonderi ngenda mu mwaka wa ga- wa gatanu
muri muri seminari
muri seminari nto y'indera mu kuvuga ngo mirongo icyenda ndi mu wa kabiri Mm, urumva ko mirongo icyenda na kane nari ndi mu mwaka wa gatanu yego
urumva rero muri iyo myaka y'ubutoya ibintu twabonye ni ibintu byabaye nk'ibidutungura nyine urumva u rwanda nawe wari uri mu rwanda wumvaga ibyo twaga turirimba muri za animasiyo ubumwe amahoro amajyambere ko byo twahoragamo yego hanyuma dutungurwa nyine n'intambara bigaragara ko hari abantu burya bari barabujijwe amahoro tutabizi Mhm.
noneho bibuza noneho twese n'abo n'urungano bituzamo ya macakubiri yasaga n'apfukiranye arabyuka twese dusa n'ababi- na- na- n'ababyinjiyemo noneho ngenda mbabazwa n'urungano rwanjye rwaguye muri ibyo bibazo ubona byari iby'abantu bakuru bazanye ku batoya kandi batababwiraga iyo byagiye bim- pardon ntabwo babibabwiraga
njyewe mbyiruka Mm, nta muntu wambwiraga ko u rwanda rwagize ibibazo bi- bituma hari abanyarwanda bamwe baheze hanze abandi bari mu gihugu hariho abishimye n'abatishimye njye sinabitekerezaga eh, ntabwo Nabonaga byavugwaga nyine ndi mu gihugu nkagira ngo uko turirimba amahoro cyangwa uko twishimye nkagira ngo abantu bose niko bimeze Mm, ariko buriya mirongo icyenda yagaragaje ko afite twabishywe hari ibibazo ariko abantu ntibemere ko hari ibibazo ubwo rero mirongo icyenda irabigaragaza nyine none ishyira hanze bijyana na jenoside yakorewe abatutsi ku buryo ntawe ukibasha guhisha ko u rwanda rwagize ibibazo guhera mu ntangiriro y'ikinyejana cya makumyabiri kugeza mu mpera yacyo ubwo rero ngenda yicaye nkurikirana ayo mateka ndavuga ntari kubundi ibintu by'abatutsi n'abahutu bigeze ahangaha ubu byaje biti eh, ubwo twageze nyine kiriya gihe cyo mu ntangiriro y'ikinyejana tugira ibihe cy'ubukoroni hari ibintu nasomye biramfasha cyane byitwa ngo la reforme do morteran mhm.
mu gihumbi magana cyenda makumyabiri na gatandatu aho rwose umuntu yavuga ko amacakubiri yabaye ofisiyeri Tuza- abata- igihugu kizategekwa mu buryo bumeze gutya bigaragara ko ari ugucamo ibice abanyarwanda Eh, noneho nza kubona ko ubu byahereye aho abantu babana nabyo mirongo itanu n'icyenda iraba i- i- ihitana abantu abandi barajya hanze irangiye abantu barishima ko ubwigenge bubayeho barasereburetinga ariko na- ntibanatekereza kuri icyo kibazo cyabaye mhm.
ahubwo hazamo gukomeza guhangana no kwigisha ababyiruka ububi bw'abari bariho ubwiza bw'abaje eh, ha- aho kugira ngo bigishe abantu kubana no gukemura ibibazo ahubwo bakigisha gu- guhangana none uzi ko ari uguhangana Mm, biza kubyara nyine ubwo hari abantu bari hanze hari abari mu gihugu abari mu gihugu bafite ibyo bigishwaga abari hanze bafite ibyo bigishwaga ariko ibyo byose ukabona ko cya kintu cy'ubuvandimwe cyasaga naho nta n'ugitekerezaho Eh, noneho mu magambo makeya mu myaka ya za mirongo icyenda twe nibwo twabibonye ntabyo twari tuzi mu magambo makeya rero Mirongo nibyo icyenda na kane, byaguhaye amasomo pardon.
mu magambo makeya nibyo byakubereye amasomo noneho utekereza iyi nzira
njye niho byatangiriye natangiye gutekereza kuri ibyo bintu kwa kundi ugira umujinya ukagira iki ukumva ibintu biku wibaza ngo kubera iki noneho mu kugenda usobanukirwa ubona n'inyigisho nziza zo muri grand semineri ariko noneho nza no kugira amahirwe hatangira gurupe yitwa jangos yari gurupe ya non violence active hehe yahimbwe na yazanywe na alfred bou ni umupadiri w'umufaransa Ya- yatangiriye hehe
umunyakibanda ni umuntu Eh, muri seminari nkuru.
w'umufaransa waje nawe w'umwubatsi w'amahoro alfred bou Eh, atangiza jean gos ni gurupe ya no violence active munyakibanda irahari kuva igihe turiyo kugeza na n'ubu ngubu iracyahari mbese ni ukuvuga rero- ni ukuvuga Pardon?
ah, hari umugabo ni, ni, ni professeur gasimba I- Eh, ndumva Gasimba iryo- Francois.
eh, ndumva iryo- i- iyo ngiyo non violence eh, yarashakishije ijambo ry'ikinyarwanda abyita ubwunamuzi Eh, aba- avuga ko ari ubwunamuzi gasimba ni inshuti yanjye turakorana cyane dukomeze Eh, Eh, nuko Yego.
uwo mugabo rero w'umufaransa azana i- i- iyo nzira y'ubwunamuzi
iyo nzira y'ubwunamuzi Mm.
noneho twigiye n'ikintu gikomeye mu gifaransa bakita rasipirare do la violence ni ukuvuga urugomo rubyara urundi Eh, ni nk'urugomo rubyara urundi ntibihagarare ntibihagarare Eh, ibyo bintu rero nararebye mbona aricyo kibazo n- nari ntarabonera igisubizo ki- do kugi- nahise mbonamo igisubizo cy'ibyabaye mu rwanda mhm.
ndavuga nti abantu bagiranye ibibazo mirongo itanu n'icyenda ntibishakiye umuti ahubwo bamwe wenda baratsinze abandi wenda baratsinzwe bamwe barabyina intsinzi abana nabo bafite umujinya w'intsinzwi niba ariko umuntu yabyita uretse ko sinzi niba ari n'intsinzwe ariko iyo umuntu agukuye ku, ku butegetsi akakwirukana Mm.
ushatse wabyita gutyo ariko umva umwe asa naho yumva agize ibigwi undi akumva asa naho agize nyine ibyo ateshejwe Eh, noneho ukabona nta gisubizo icyo gihe ikibazo gikomeye nta gisubizo abantu bashatse ati ko bigenze gutya bigende biti ahubwo Tubikosore habaye dute?
kuvuga ngo urabona ko hahita hahise hakurikiyeho n'intambara nyine icyo gihe yo gukurikiranya amateka ibitero byagendaga biza abandi babisubizeyo batsinda ba- bishe n'abantu bakumva ari ibintu byiza ariko ntibabone ko icyo kibazo kitageze gute kidakemutse mhm.
ku buryo rero u- uko abantu bakomeje kuzamuka bamwe bageze aho bagira ngo byara- byararangiye cyane cyane ababyirukaga burya ababyiruka urubyiruko ruba rufite ibyago cyane bagira ngo ibintu byararangiye kumbi bibitse ahantu iyo iyo batigishwa Bidutwara.
ni- n'ubundi iyo abantu batigishwa niko bimera ariko muri uko kwigishwa hari igihe wigishwa ariko ntubwizwe ukuri yego nibyo Niyo ndashaka nibaza kuvuga nk'abantu- nk'abantu twari urubyiruko muri myaka ya za mirongo inani mirongo icyenda Mm.
abantu bari bazi ko u rwanda rufite abanyarwanda bahejejwe hanze abari mu kigero cyanjye Eh, uretse wenda nk'abari bafite wenda bene wabo bavuga bati wenda hari abantu bacu bari hanze abandi ntabwo bari bazi ko mirongo itanu n'icyenda hari abantu yamenesheje ibihumbi amagana babujijwe uburenganzira bwo kugaruka mu gihugu ntabyo twari Eh, tuzi ah, bivuga ngo twa- twabyira- twabyirukaga nyine tubyina ziriya za animasiyo twabagamo ugira ngo abantu bose bari mu bisubizo kandi abantu hari abantu benshi bari mu bibazo ba- byatewe n'ibyo wowe wita ibisubizo nuko noneho rero tuvunanye amagambo kugira ngo duhe n'ijambo n'abandi banywanyi b'ijwi ry'amerika twoye kwiharira ijambo gusa waje Yego.
gushinga iyi nzira none ubu ngubu mu magambo makeya gwiza amahoro club zimaze kuba zingahe mu rwanda
ubu ngubu navuga ko zimaze ku- tumaze kugira amashuri yisumbuye agera muri makumyabiri n'atandatu na kaminuza zigera kuri esheshatu ariko no mu mu mirenge bagiye barangiza hari abantu bari mu matsinda yo kwizigama no kugurizanya ariko bakoresha no mu gu- no mu kwimakaza uwo muco w'amahoro nayo atari munsi y'amatsinda nka mirongo ine ku buryo umuntu yavuga ko Guizamoro Club zishobora kuba zirenze na mirongo itandatu nuko uharanira amahoro dore niyo nayo mpamvu uri umunyamuryango w'umu- wa upabp ni ukuvuga union panafricaine de batisseur de paix ni ukuvuga Yego.
umuryango nyafurika w'abubatsi b'amahoro yego ako ngako nako ni ukugira ngo abaduteze amatwi bakumve iyi ni radiyo ijwi ry'amerika kuri telefone dufite madiba marcelo gomesi madiba yes yes uraho urakoma ndakoma kabisa nabakurikiranye yego uherereye he mperereye igisenyi ye nuko gusha ku ngingo
reka nshimire padiri cyojeni w'umutumirwa
yego ikiganiro wisanga ye arakumva yego nibwo nishimiye nyine eh, insanganyamatsiko n'uburyo mwateguyemo Eh, nk'umuntu uri- uri- uri rubavu nyine nkaba nabazaga nyine teojene niba hari ishami nyine rya gwiza amahoro ry'iyo ry'iyo yego Eh, Mm, nk'umuntu hari numvise nyine ari byiza kandi nanjye numvise nshaka kuba umunyamuryango urumva se padiri yakaremye wamuha nimero ye ya telefo- nimero yawe ya telefone ku buryo mwazavugana nta kibazo kabisa nimero yanjye mwayimuhereza wayimuhaye hano se ukayivuga ni ngombwa ni ngombwa nyivuge kuri radiyo oya ntabwo ari ngombwa mbese wumva atari byiza ntabwo wayitanga ndabyemeye ubwo ahubwo reka gusubize maze Yego.
ngewe nimero yawe nze kuyimuha kuko ndayifite Eh, nta kibazo kabisa nta kibazo murabizi ibintu byo kuri radiyo abantu barayiteze amatwi ari benshi aba ari ikibazo ye nuko madiba ndagushimiye yego yego padiri yakaremye wamusubiza iki hari ishami riri ku gisenyi Eh, murakoze cyane ndamushimiye ko yakunze iyi gahunda ni gahunda nifuza ko yazagera mu rwanda hose urubyiruko cyane cyane rukagwiza amahoro ku buryo nta wabakoresha ngo ayababuze cyangwa ayabuze abandi nicyo kintu duharanira Mm.
ubu rero kubera ko umuryango udafite ubushobozi bwo gukwira igihugu cyose twagize sitarateji yo kugirana patinashipu cyangwa se ubu imikoranire n'imiryango igiye ikorera ahandi hantu hatandukanye ubu rero muri rubavu turimo gukorana n'umuryango witwa viziyo jenese nuvele viziyo jenese nuvele buriya arawuzi ubwo ari uw'i rubavu buriya arawuzi ubu rero twagiye paritonariya mu- mu buryo haramutse hari abantu bifuje gushinga karabu nk'iyo ngiyo dushobora kuvugana nabo noneho tukagira ukuntu iyo karabu ivuka tugafatanya kuyiherekeza nk'abantu bahari suri purasi donc bari bahari kwa Eh, Ijwi- isoko yashingwa ikavuka rwose ku buryo bworoshye kuko twafite umuparitoneri ubwo rero madiba ndaza kuguha nimero ye yego nta kibazo rwose biranshimishije ye nuko hanyuma rero iyi ni nk'i- icyivugo mbese reka mba ariko navuga yego mugwize amahoro tuyagabe mu kinyejana cyacu abangaba ni bande Ni Ni aba- kuki- na- na- ni abangaba tubifata nk'indamukanyo yego twabigize nk'indamukanyo rwose bamugwiza amahoro tuyagabe Mhm.
ariko bikaba bivuga ngo ni nk'icyifuzo umunyarwanda yakwifuriza mugenzi we uwo ari we wese bikarenga n'umunyarwanda tukajya mu karere k'ibiyaga bigari Mm.
ariko noneho bishobora no kugera ku isi yose I- umuntu wabona uwo ari we wese uko asa wese ukaba wamwifuriza ngo gwiza amahoro ubundi tuyagabe mwani magambo gira amahoro gira amahoro a- arambuye amahoro ahagije muri wewe ko umuntu yavuga hanyuma noneho unayahe n'abandi nicyo ni umu- ni- ni umuntu ugomba kwifuriza undi icyo kintu akumva aricyo kintu gikomeye agomba gutunga kandi akifuza n'abandi gutunga nicyo mbishatse kuvuga none se kuri padiri ukaba uzi yuko abakatolika indamutso yabo ari yeza kuzwe undi agasubiza ati iteka ntabwo bigongana izi ndamutso ntabwo zigongana
Oya, ntabwo bigongana kuko yeza akuzwe iteka n'indamukanyo dusanganywe dukoresha Mm.
ariko kubera ibibazo biba byarabayeho kandi bikabaho n'iyo ndamukanyo ihari Mhm.
ababwiranaga ngo yeza akuzwe urabizi uko byagenze Mm.
bitavuze ngo ni ukubikerensa cyangwa kubitesha agaciro biragafite ariko hari icyo twashatse noneho gutsindagira yego amahoro ari ikintu nifuza kugira no gu- no guha abandi kandi nazirikana ko iyo muze ngo yezu akuzwe nzirikana ko yezu ari we soko y'amahoro niyo waduhaye amahoro yavuze ngo yohani cumi na kane ubwo makumyabiri na rimwe yego avuga ngo mbasigiye amahoro mbahaye amahoro yanjye sinyabahaye nk'uko isi yatanga ntimugire ubwoba kandi mukuka umutima ku buryo yavuze ngo yezu akuzwe anakubwira ngo gwiza amahoro tuyagabe bakubwira ngo uwo yezu dukuza akugwizeho amahoro ye kandi uyasakaze hose ntabwo rero bivuguruzanya ni ibintu rwose bijyanye mu murongo umwe ni ukuvuga ngo aha niho nshaka gushyira akisa gusa nuko noneho rero aba- aba- abantu bo mu yandi madini urubyiruko rwo mu yandi madini babyibona- ba- ba- bibonamo muri muri aya maklub muri gwizamuhoro karabu rero umubare munini ni- birenze mirongo itandatu ku ijana ntabwo aba gaturika iyo tugiye mu ishuri gutangiza gwizamuhoro karabu tubanza tukabereka ibintu abantu baha agaciro haba amafaranga haba indi mitungo haba n'ibintu byinshi amashuri iki tukababwira n'amahoro noneho tukaza kubabwira ibyo abantu bagenda uko abantu bagenda barushanwa guhitamo abahitamo amafaranga abahitamo amashuri abahitamo iki abahitamo iki Bavuga ati, uramutse uru- waraguhitishamo kimwe gusa wahitamo iki umuntu wese wumvishe mu bintu byose biriho kuri iyi si aramutse ari uguhitamo kimwe muri ibyo tuba tumubwiye akumva yahitamo amahoro turavuga ati noneho rero ushobora ku- ku- kwifatanya natwe tugashinga karabu yimakaza umuco w'ubuvandimwe n'amahoro ku buryo tugwiza amahoro kandi tukayagaba mbere y'uko tugwiza ibindi no kugaba ibindi uwemeye ibyo ngibyo wese ajya muri iyo karabu usangamo abagatulika rero ugasangamo abaporoso yewe n'abayisilamu bose barimo nta n'umwe uhejwe muri iyo karabu kandi bose ukabona birarushaho kubasi- kubashyiramo bwa bumwe rimwe na rimwe bushobora no gukurwaho ahubwo n'amadini barimo radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga turaganira na padiri yakaremye theogene niwe washinze kandi ayobora umuryango w'urubyiruko rwa mutagatifu karori rwanga turaganira rero kuri gahunda yitwa gira amahoro hanyuma kandi uyagabe ni niyo ndamutso n'inyikirizo y'iyi gahunda nagira ngo mbonereho akanya ko kuramutsa godefroi fils nkunda bose watwandikiye kuri facebook voa radiyo yacu ati ndabumviriza ndi mu kivu y'amajyaruguru i rucuru ni ukuvuga nyine buriya ni mu ntara nasomye uko yabyanditse nagerageje ni mu ntara ya kivu ya ruguru i rucuru niho atuye godefro rero hano ku ijwi ry'amerika turagushuhuje none se padi ako gatabo Yego, ndabumva.
utegura uzajya ukagurisha
oya ni navuga ko ari umuganda dushaka gutanga nyine muri sosiyete nyarwanda n'akarere k'ibiyaga bigari n'ahandi hose haba harabaye amakimbirane twita nyambukiranya bisekuru kuko twebwe ni ukuvuga ngo twashatse ku- gufata abantu tu- tube- tu- tuberekana mu buryo bari mu bisekuru binyuranye kandi ibyo ni ukuri abo mu gisekuru cya mbere tukabita imfura igisekuru cya kabiri ubuheta igisekuru cya gatatu ubuheture igisekuru cya kane bakitwa ba bucura ubwo urumva ko ari nk'abana bane b'umuryango umwe bakaba Rero bujuje iki- twerekana ukuntu- bakaba bujuje ikinyejana
ikinyejana mu kinyejana n'imyaka ijana igisekuru imyaka makumyabiri n'itanu ubwo rero mu gisekuru cya mbere ni imfura icya kabiri ni ubuheta ubuheture na ba bucura ubu yego ngewe ndi muri ba bucura b'ikinyejana cya makumyabiri Mm.
Eh, ni ukuvuga ko muri bihu- mu mwaka w'ibihumbi bibiri nari ndegeje imyaka cumi n'umwe ariko ntanarengeje mirongo itatu n'itanu yego
ubwo nitwa bucura w'ikinyejana cya makumyabiri Mm.
ubwo rero iyo gahunda yacu turimo gushaka ku- gutanga nk'umuganda wafasha mu gukemura ibibazo bigenda byambukiranya ibisekuru Mm.
twerekana ko imfura ibibaye mu gihe cy'imfura muri ya myaka makumyabiri n'itanu ya mbere Mhm.
abantu baba bagomba kwicara mu mpera z'icyo gisekuru imyaka itanu ya nyuma nk'iyirimo makumyabiri na makumyabiri na gatanu bakabiganiraho noneho ubwo baba ari nk'ibisekuru bitatu bihari igisekuru cy'abakuru icy'abakurikiyeho n'icy'abakurikiyeho Ubu twebwe n'ubuheture abari mu myaka ya za mirongo itandatu ubu ngubu ba bucuraba twebwe turi muri mirongo ine n'ingahe ni- n'imfura ziri muri mirongo itatu gusubiza hasi Mhm.
ubwo rero bakaganiraho bavuga bati ese ni ibiki igisekuru cya mbere gikwiye kuzaraga igisekuru cya kabiri ni ibiki igisekuru cya mbere kidakwiye kuzaraga igisekuru cya kabiri noneho abantu bagafatanya kwikuramo ibyo ngibyo bita- tudashaka ko biba umurage ku kindi gisekuru no kuyikomezamo iyo ushaka ko biba umurage w'igisekuru gikurikiraho ubwo rero iyi aporoche niyo turimo ko twanditse twateguye ku buryo noneho tuzagira agatabo tukayitanga nk'umuganda abantu bakwinjiramo bakaba bati apuroshe reka tuyikoreshe ku buryo nta bintu bizongera kujya biza mu gisekuru kimwe ngo bisenye icya kabiri bisenye icya gatatu bisenye n'icya kane abantu batarabonye kare ko bishobora kubagirira nabi kuko iyo ubonye urugero rwa jenoside yakorewe abatutsi ukareba aho ituruka usanga ari bya ryo mu gisekuru cya mbere byo mu bakoroni bya bwa butegetsi bushingiye ku bwoko bimakaje bakagenda buraganwa hagati y'ubwoko ndetse ubufashe nyine akumva ko bufashe mu izina ry'ubwoko ku buryo akumira ubundi bwoko uko byatangiye ari ikibazo cyo muri mu gisekuru cya mbere igisekuru cya kabiri byageze mu gisekuru cya gatatu bisenya n'igisekuru cya kane kuko iki gisekuru cya mbere cyarangiye cya kabiri kikarangira abantu bafata umwanya ngo bicare barebe ati ko ibintu turimo kugenda duhererekanya nta birimo bizadusenyera ibiti twabiganiraho tukabikemura noneho tugafata ibitazadusenyera akabyo turaga abana bacu iyo niyo aporoche turimo gukora umuntu akayikora mu buryo nyine muri sitematike ku buryo abantu bashobora kuyikoresha bakaganira noneho ibibazo bakabishakira ibisubizo ibindi ibyo bakomeza bakabikomeza ibyo bajugunya bakabijugunya ku buryo nk'ubu muri bibiri na makumyabiri na gatanu uteganya ko haba nk'umunsi mukuru wo kuvuga ngo ni ibiki tujugunye gisigaye n'igisekuru cya mbere ni ibiki tuzakomeza mu gisekuru cya kabiri ku banyarwanda bari mu gihugu n'abari hanze ku buryo tutazongera gusanga hari ibibazo byakomeje kuba kurandagata kurandagata ngo uzeye ko nko muri za mirongo itanu havumbutse ibintu bishamikiye kuri mirongo icyenda na kane kandi birashoboka nuko kuri telefone dufite ishimwe dani samuel ishimwe
yego ndabumva urahurakoma
ndabona gumye ndakomeye cyane uherereye he ndi hano muri kaminuza y'u rwanda mu ishami rya butare hano i butare mu majyepfo y'u rwanda gusha ku ngingo rero
nishimiye umugambi wagwiza amahoro wavanga na padiri nareka nkukurikirana ngewe icyo nshaka kumaza ni kimwe yego uwo mugambi waba uri n'ahangaha muri kaminuza ya butare kuko bivuze ko bafite umugambi wo kuwushyira mu mashuri menshi cyane ariko yamaze niba uri n'ahangaha kugira ngo bibe byatworohera twebwe abari hano kuba twakifatanya nabo ikindi kintu aza kuduha imeri cyangwa se kontakiti z'ukuntu twabona kugira ngo tube twabasha kubona n'ibyo bitabo n'andi makuru yerekeranye nabo kugira ngo muri make tube twafatanya nabo mu kugwiza amahoro cyane mwiza niko se ishimwe hari umukobwa wari muri gwiza amahoro muri kaminuza aho ngaho i butare none ntabwo wabaririza ukamenya nimba iryo shami rigikora cyangwa ariko padiri aragusubiza hagati aho ngaho ariko nawe ushyireho akawe ndacyakanye rwose kandi ndashakisha amakuru yabo yego
kandi ndizera ko rwose nanjye nzagira umuhate ngira wo guhugura abandi mu gihe nzaba mfatikanye n'abo ngabo babitangije ye urakoze cyane nta kibazo rwose murakoze ujijyamire kandi bashimiye cyane ye padiri ya karemye ishimwe rero ishimwe namwumvishe rwose karadi irahari imaze igihe no ku cyumweru nzi ko izahura abaza amakuru akurikirane cyangwa se ndaza kumuha uze kumuha nimero ye muhe nimero y'uyiyoboye ndabizi ko ku cyumweru bafite gahunda yo guhura deje muri uyu mwaka nibwo bagiye guhura abasaga n'abatarishyira ku murongo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga umutumirwa ni padiri yakaremye theogene yashinze rero ishyirahamwe kandi aranariyobora ishyirahamwe ry'urubyiruko rwa mutagatifu karori rwanga hanyuma akaba ari n'umunyamuryango wa upabp ni union panafricaine de batisseur de paix mbese ni umuryango nyafurika w'abubatsi b'amahoro padiri iyakaremye ubundi kujya gutangiza club ubigenza gute
murakoze navuga ko club twatangiye mbere aho twari turi mu mageragere duhugura abantu bakeya abo bantu bakeya rero twahuguye bagiye muri aho bagiye nibo duheraho tugatangiza iyo karabu ni ukuvuga ngo niba mfite abantu batatu bahuguwe bahuguwe na jeseri akavuga ngo ngiye kwiga muri kaminuza i butare uwo nguwo aragenda agatangiza iyo karabu tukamuherekeza mu mashuri yisumbuyeho rero bijya gutangira twakoresheje inama abayobozi b'ibigo tubasobanurira iyo gahunda uko iteye barayishyigikira noneho tubasaba abarimu bayi- bayiherekeza nabo turaza turaganira turagenera amahugurwa buri mwarimu buri barimu babiri bakayitangiza mu kigo cy'ishuri ubwo rero aho yatangiye ntihava nyine abana bararangiza mwaba utahakurikiraho abandi agakurikiraho abandi abarangije nibo bajya muri za kaminuza rero bakayikomerezayo abandi bakajya mu murenge barangije nabo bakayikomerezayo navuga ko i- zigenda zaguka kubera abayi- abayi- uwayibayemo ugiye ahangaha itari akayitangiza Mm.
niko zigenda zi- zikwira kwa ye hanyuma dufite kuri telefone eh, nyiraneza bersile na dufite amahirwe kubera ko nyine ari n'umuyobozi w'ishuri ryi- ryisumbuye rya nzira nziza nyiraneza karame karame uraho urakomeye muraho cyane iyi groupe sc- groupe scolaire nzira nziza ni mu kahe karere mu karere ka bugesera mu murenge wa shyara ubwo paruwasi ni ruhuha mvuze paruwasi kubera ko dukorana na padiri nyine ye paruwasi ruhuha nzawiri nuko hanyuma rero wowe uyobora ishuri kugira ngo kugira ngo wumve ngo gwiza amahoro ngo turashaka uko turifuza ko krebe yaba muri groupe scolaire nzira nziza wabyakiriye ute
yewe narabishimye cyane Eh, padiri yakaremye theogene fondateri yaradutumiye araduhugura nk'abayobozi b'ibigo nabo bafatanyije baraduhugura baduha inyigisho nziza icya mbere cyo kwimenya kumenya aho turi aho tuva n'aho tugana tumaze kureba dushingiye no ku mateka twabayemo mu gihugu cyacu cy'u rwanda ngira ngo ntawe yaza ayo ngayo ni univerisere usanga hari ibintu byinshi twagiye duhura nabyo kubera ko tuti- tutiyizi tutari tuzi aho twerekera ubwo rero nyuma y'inyigisho ze twagiye tureba dusanga eh, club Gwiza amahoro ziramutse zije mu bigo byacu urubyiruko rwacu uyu munsi kurwigisha gutandukana n'amateka mabi yaranze igihugu cyacu byatworohera noneho no kuyobora ikinyejana cya makumyabiri na kimwe neza tukirukana ibyatugonze mu kinyejana cya makumyabiri genda ibucura bw'ikinyejana cya makumyabiri Eh, ubwo twiyemeza gufasha abana bacu dufatanyije na ajeseri gushinga karabu zagwiza amahoro ariko twe ntibyagarukiye aho ngaho turi abayobozi umunani uyu munsi bagera ku munani n'abarimu turi itsinda ry'abantu bagera kuri cumi na babiri muri iryo shuri Twiyemeje nzira ko- nziza oya muri paruwasi ruhuha kuko nayo nahuguranye n'abandi twiyemeza ko n'iyo padiri yakaremye theogene yaba atakiri muri ruhuha twakomeza gusigasira ibikorwa bya gwiza amahoro club aribwo twashinze itsinda ry'abantu bitwa ajeseri heritage bazabungabunga ibyo bikorwa noneho mu bigo naho byacu amakarabu yaratangiye kandi arakora neza ahabwa inyigisho zijyanye nyine no kubiba amahoro muri bagenzi babo n'aho batuye mu mirenge no mu tugari no mu midugudu ndetse n'aho basengera tutitaye ku idini ryabo dutegura neza abana bacu kuzabaho neza mu kinyejana cya makumyabiri na kimwe ariko bategura n'ibisekuru biri imbere yabo n'ikinyejana gitaha ubwo rero mu kigo cyanjye abana bamwe bamaze gukora amasezerano abandi bariga ntabwo ari ibyo gusa karabe bafasha bibafasha no gutegura ubuzima bwabo busanzwe kwikorera udukorwa twabateza imbere eh, kubana na bagenzi babo neza kuba intangarugero mu mibanire ndetse no mu mikorere ku buryo umwarimu umwana ashobora kuvuga ati kugira ngo mbeho neza ntahuye n'ibyonnyi by'ubuzima bw- bwa- bw'abana bari muri gihe cya adoresanse muri iyi myaka makumyabiri ibanza nshobora kumenya kwirwanaho nkikorera udukorwa tuzanira umusaruro kugira ngo ntazagwa mu mushuko- mu gishuko cy'abandi bana Ah.
cy'abandi bantu bafite amafaranga cyangwa bandusha ubushobozi ni muri urwo rwego nk'iwacu karabu gwiza amahoro ubu bazi gukora amasabune ikigo ntabwo kikigura amasabune tuyagura na karabu abana bakabona amafaranga bakikorera ibikoresho Eh, uturima tw'igikoni abana baka- baki- bakagura n'ikigo kandi bakanubakira na bagenzi babo ariko noneho no gufasha bagenzi babo kumenya kubana neza birinda amacakubiri aho yaba aturutse hose ubwo rero tukaba dushima padiri yakaremye theogene muri paruwasi yacu na ajeseri yashinze by'umwihariko no mu kigo cyacu murakoze yego nyiraneza bersile ndagushimiye cyane murakoze namwe mukomeze mugire amahirwe yego namwe murakoze cyane imana ibaha umugisha amen radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga turaganira ku muco wo kwimakaza amahoro binyuze muri gahunda ya gwiza amahoro kandi uyarage kuri telefone dufite siriro muvunyi muvunyi we karame karame urahura koma amahoro amahoro meze neza yego tumeze neza rwose nuko bwira rero umutumirwa aho uri ni mu karere ka kayonza mu burasirazuba bw'u rwanda ye gusha ku ngingo ndabanza nshimire padiri teogene washinze iyo club kuko nkurikije uko natangiye kubyumva mu ntangiriro z'ikiganiro kugeza na n'ubu ngubu ndumva yaratekereje neza kuko ibintu byose umuntu akora adafite amahoro nta kintu byamugezaho hanyuma ikibazo nagira ngo mbaze padiri ni irihe tandukaniro riri hagati y'umuntu uri muri iryo tsinda muri iyo club n'umuntu utayirimo ikindi nagira ngo mubaze mu madiyosezi gatolika icyenda y'u rwanda bakorera mu bakorera hehe hanyuma ikindi nagira ngo urashaka kuvuga muri buri diyoseze yego yego komeza hanyuma ikindi nagira ngo mubaze kuki imbaraga bazishyira cyane mu mashuri mu mashuri mu bigo by'amashuri kandi hari n'urubyiruko rwo hanze rutiga cyangwa se rutanize cyangwa se rwarangije ariko bari aho ngaho ari abashomeri ariko hari nk'amatsinda runaka bashobora kuba babonekamo kuki aho ngaho ho batabasha kuba bahagera ko nzi neza yuko urubyiruko ari rwinshi cyane ruba rufite ibibazo ruba rurwana nabyo kandi imbere ya byose iyo ufite amahoro ntekereza ko uba ufite byose muvunyi urakoze ibyo nagira ngo mbaze murakoze ye padiri yakaremye murakoze cyane itandukaniro hagati y'umuntu uri kuzamo n'utarimo namubwira nkurikije n'uko abana babivuze mu ntangiriro hari ukuntu umuntu yimenya akisobanukirwa tubyita no kugira perimi yo gutwara ubuzima bwawe n'ubw'abandi kumenya ko uri umwana w'imana umuvandimwe wa mugenzi wawe ibyo bikaba bikurutira ibindi byose noneho ku buryo isano y'ubuvandimwe dukomora ku bana b'imana iruta isano yindi y'amaraso ubuvandimwe bukaba univeriseri ubw'abantu muri rusange icyo kintu rero usanga uwagiye muri amahoro akizi kandi akamenya ko ayo mahoro udashobora kuyagira utabanye neza n'imana nawe ubwawe n'abandi n'ibintu byose ibyo ni ibintu umwana usanga azi ashakiramo amahoro kurusha ko yayashakira ahandi wenda utari muri iyo amahoro karabu ajya kuyashakira akora uko kwimenya no kumenya mugenzi we akumva ko yakora ibishoboka byose akamubanira neza n'akamubanira neza akora irya tegeko rya zahabu icyo wifuza kumugeza gukora nawe ukimukorere ni ibintu dutindaho cyane ku buryo aho umwana ageze usanga iyo abonye utari muri uwo murongo ashobora guhita agukebura tudashaka kuba imfura y'umugisha kuba imfura y'umugayo ibyo mbigiyemo bya birebire ariko utwo twose ni itandukaniro riri hagati y'uwo muntu ibyo bintu azi kandi aharanira ko bigerwaho n'abandi kugira ngo abirusha utarabashije kujya muri bwiza karabu hanyuma icya kabiri aho nimba yego komeza aho dukorera akenshi ntabwo tuvuga ngo tunyura ngo diyoseze tunyura mu mashuri cyane cyane mu mashuri cyangwa se mu mirenge bitewe n'aho abantu bari nko muri kibungo uri kayonza twabwira ko dufite amahoro karabu i rukara muri ur rukara muri kaminuza yaho ugasanga nk'aho ngaho turahari ni muri diyosezi ya kibungo ariko ntibivuze ko turi muri diyosezi ya kibungo ahubwo ni muri za kaminuza cyangwa se mu mashuri tuba turi hanyuma kuki mwibanda ku mashuri amadiyosezi hafi ya yose wasanga dufitemo nyine abantu kubera ayo mashuri tuba turimo kuki mwibanda ku mashuri cyane nicyo yabajije navuga ko mu mashuri niho harimo urubyiruko rwinshi ubu ngubu murabona muri za sogonderi urubyiruko bari hagati y'imyaka cumi n'umwe na cumi n'umunani makumyabiri bari muri sogonderi abo bantu benshi mu rwanda ku buryo iyo banyuzemo uba uzi ko urimo guha abantu benshi icyarimwe bari ahantu hamwe bajya bazakwira hose ariko nta nubwo ari bo gusa tureba n'abo mu mirenge nigeze kubabwira ko dufite amatsinda yitwa sirike saving and talent communities ni amatsinda yo kwizigama no kugurizanya mu mirenge tuyafitemo urwo rubyiruko rutakiri mu mashuri tukagira rero n'ibyo twita bwiza amahoro kapu ni igikombe urubyiruko rukinira muri rusange ruharanira amahoro mu mirenge rurimo muri paruwase ku buryo rero urumva ko tujya mu mashuri no mu rubyiruko rusanzwe naho turimo padiri yakaremye theogene umuyobozi w'ishyirahamwe ry'urubyiruko rwa mutagatifu karori rwanga ndagushimiye cyane murakoze cyane mugwize amahoro tuyagabe mu kinyejana cyacu banywanye b'ijwi ry'amerika mwese uko mungana ndabashimiye rwose murakarama
up the earth. You light up my life. Mm. The only one I ever see with a smile so bright. Hey. And just yesterday, you came around my way. Hey. You changed my horse in way with your astonishing beauty. Oh, you could have make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural being. And no you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are, and you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I never been yet. You make my heart go ting a ling a ling. Oh, I, you are my African queen, the girl of my dreams, and you remind me of a thing and that is the African beauty. Yeah, yeah, yeah. Ooh, you are my African queen. Oh Lord, ooh Lord. Mm. Out of a million, you stand as one. They are standing one. Mm. I look into your eyes, girl. What I see is paradise. Hey. You captivated my soul. Now every day I want you more. I cannot deny this feeling I'm feeling inside. Hey, no other cannot take your place. It cannot take your space. That is a fact I cannot erase. And no, you are the one that makes me smile. Make me float like a boat upon the Nile. Girl, you are my African queen. The girl of my dreams. You take me where I never been. You make my heart go ting a ling a ling. Yeah, you are my African queen. The girl of my dreams. And you remind me of a thing. And that is the African beauty. Oh, oh, yeah. queen and I know, oh yes I know. Mm. You are my African queen and I know. See I know, see I know what I am feeling in my heart and in my soul. Oh I know that it's his love and I know that this love was surely sent from up above. Cause you're the only one that I think of. You are my African queen and I know that it means that you're the only one that I will serve. I'll give you my heart, my love, my body and my money. Every other thing you think of. In a man who could think of anything better than you. Who could think of ever hurting you? Sacrifice my all, I'll give it all to you. You are my African queen for real. You are my African queen. The girl of my dreams, the girl of my dreams.
y'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'ubururu